actions. Yes, my people, I saluting on this beautiful Wednesday afternoon, and I dey welcome on to this program, Family Matter, on Informe International Online Radio. My name na sandra ikehua yes o um, e dey always jolly our hearts to meet una anytime we be say we come studio we know say una dey there for us dey lis ten to us any place wey you for dey lis ten to us this afternoon whether you be international lis ten er or local lis ten er we truly appreciate you when you take dey there for us yes for this program family matter we dey always talk about how we go fit take handle issues for our family when e be say e no go result to wahala when e be say "You e go gather us for village square na the truth be that uh, so many homes when e be say e don uh, tear paper today many homes when e be say don share garri today don tear paper don separate the thing wen cause such things no even reach matter but e turn to matter sake of say dem no know how to handle am yes that is why we dey here for una you get any issue when you dey go through challenge o for your home your marriage and you wan make we chook mouth put make we talk put for the matter the only thing wey you need to do na just to green green our number wey be zero eight zero six eight six nine nine three 079 080 686 99339 na be number you go take reach us just whatsapp us for that number or you send sms for that number we go answer you sharply sharply my name still be sandra ekehua yes the matter wey carry us come na the matter wey e be say dey always uh, we dey always rub minds together to discuss na be matter wey carry us come matter wey we know say yes uh, people dey go through for their homes challenges wey we know say people dey purposely dey go through for their homes na wetin we dey always carry come for this program anytime wey we say we come around yes wetin we dey talk about this afternoon na wetin we dey call family interference for our home family interference for our home true true we discover say um majority of families wen share garri today or wen tear paper today na sake of say um our ex ten ded families come dey interfere for our homes and you know say we dey get our immediate home when man don tell woman say or uh, tell woman say i do which means when man and woman don come together as a man and wife dem don talk say dem do dem dem wan stay together dem wan become husband and wife once dem don be like that you know say family don start be that dem don sign new agreement dem don establish new family dem don become one so as dem don start that family every other family member na ex ten ded family because dem no be part of this immediate family this new family wey just start so the man and the woman they don sign agreement to establish a new family when they wan raise on their own and they need to bring children into the world through that family to start their own so that one another family entirely another separate family entirely when e be say the parents of the boy the parents of the girl the brothers of the boy the brothers and sisters of the girl all of them they don be another extended family to this new family now this new family when e start they need their own word make i use the word they need their own word they need privacy They get say of their own so another person no suppose to come dey talk from outside come tell who dey inside how e suppose to take run im house na error because the man and the woman or the boy and the girl dem grow reach the man the boy grow reach man na him say he wan marry the girl grow reach woman na him say he wan marry and we know say yes na man be the head of the house so the man or the boy don grow reach man na him say he wan marry and as him marry meaning to say he don qualify and reach to run home that's why i say one establish one after all he don go pay money for the woman carry am come house meaning to say i be man i reach to marry now i marry i don go carry the woman come house i don pay so therefore as a man i fit run my house i fit know wetin i want and wetin i no want because i be man the reason why i leave my papa house and my mama house come stay with my wife or come carry woman come start house or start life na because of say i reach to take decision of my own so most times when couples wen just marry whether dem don marry tey or dem marry tey dem marry uh, newly or whatever anyhow wey be say the be say dem take marry when couples like this dem dey and dey allow dem do their own things you dey see am say e dey go well with them. e dey go well with them. the truth be say couples wen just marry when you allow them live their life without say una no disturb them, things dey go well with them. but most time by the time family start to dey interfere dey interfere dey ask question dey talk wetin dem no suppose to talk you know advice dey advice wey dem no suppose to advice you go see say before you know the home wen dey peacefully before go become troublesome issues go dey come up because this one say that one no say that one say this one no say the couples when e be say dem wetin dem no first see as wrong somebody go come up tell you say you no know say that thing wey your wife do e dey wrong who dey talk so outsider meanwhile this na wetin the man see before as normal but somebody don come come point finger say that thing dey wrong eh na you marry the woman for am abi na you be the husband nothing concern you concern people when they marry their life They don marry They are marry They dey live their life dey go so the only thing wey you need to do maybe you be mother or you be pastor or anyone the counsel wey you wan give them you don give them when they wan marry say in case una no know na so this thing be o before una waka enter that is why we dey always advise say e good make man and woman dey go wetin we dey call marriage counseling before dem enter house make dem know wetin marriage dey all about so that dem no go enter inside come dey cause blunder and the truth be that so family interference for homes ex ten ded family interference for homes e dey always dey bring katakata for people marriage because wetin dey always dey cause am na the leg wen una give people as una enter house the man and the woman wey dey involved for the marriage the leg wey una give people as una dey enter the house as una enter the house which leg you as a woman you give your people you as a man as una enter the marriage which leg you give your people whether na your parents or your siblings which leg you give them wetin you tell them about your home wetin you tell them about your wife the same thing with the woman wetin you tell them about your husband wetin you tell them about your home now wetin you tell them na e go determine wetin dem go fit do when dem come or whether dem go come or not na wetin you tell dem go determine how dem go fit the things wey dem go fit do the things wey dem go fit say and the things wey dem go fit talk or act their actions their words their movement na wetin you tell them go determine their movement for your home their actions for your home the things wey dem fit say for your home na wetin you tell them na e go determine and we say yes na the man dey always dey in charge sake of say man na the head of the house and most times problem dey always come from this side you go see say the siblings the the brothers and the sisters of the man they go wan come the house dey talk say na their brother house na our brother house and because na their brother house dem dey see the wife like eh, this na our brother house you na visitor and na our brother house be this you be visitor for this house so na wetin dem like na dem go fit do for their brother house dem go dey let you know like that dem go dey see you like you be visitor but na error sake of say ignorant of who you be wetin you fit do and wetin you no fit do dey make people dey always dey uh, be victim of this error if you ask me i talk am from beginning say the man and the woman dem take decision to start a family when dem dey wear dem whether na whether na wear dem for workshop or na for church dem wear dem or na for law court dem for wear dem together no where any place dem carry wedding machine take go take go wear dem na only two people na dey join together dey join the man and the woman say two of una become one as from that day when dem on the machine dey say two of them become one so tey di woman sef change im name come dey answer the man name e change im papa name come dey answer the man name two of them na start this new home together so when you dey enter the house my brother my sister you dey say na your brother house the day wey dem join dem together you only be witness you only stand there dem no call you come front dem no put your hand join your brother hand dem put your brother hand join im wife hand dem join dem together dem pronounce dem man and wife and the home wey dem start na their home no be your home wetin the person wey join dem tell dem say two of you become one so e no talk say two of you become your brother house e no even count you join am so na two of them get the house yes two of them get the house but man na be the head of the house meaning to say your brother wife and your brother na them get house you wey just come na you be the visitor so you no go just waka come dey claim your brother' house fine your brother na the head of this house but person wey you dey tell so na her house because no be your house whether you be girl or you be boy that house so belongs to the woman because na she wan raise children for that house na her children wan take care of the house no be you you be visitor you come greet dem and we know say all visitors must go back home you come you spend one day you spend one week o oh. one day one day you go carry your bag you go vamoose you go go your house because that house no be your house you be visitor you be gear you dey claim na my brother house one day you go go another man house go sit down na there be your house you be boy you dey claim na your brother house one day you be man you need to stand up and be a man to also carry another woman start your own family so you see am say no matter how you take talk am you no be part of that house you be visitor when they dey count you as family for the house ex ten d dem mean say your own shift go front ex ten d ex ten ded you no be immediate family for that house because you be visitor and word wey you get to talk for that house you go need to count your teeth before you make any statement because no be your house na people house so that you no go fit come scatter the house na the truth na im be that eh dem say eh, truth e dey bitter but dem must talk am no matter how e take bitter reach but when you know the truth you go free yourself many people no know this truth that is why their wives dey fall victim for their brother-in-law or sister-in-law hand when dem come dey tell you say na their brother house no debate nobody dey dispute am say no be their brother house still let her know say yes na your brother house and i be your brother wife because you know say na your brother house be this na me be your brother wife no be you and because i be your brother wife this house also na my house so you no know dey come your brother house turn your brother wife to the slave of the house or as a visitor for the house for her own house you no fit come your brother house come dey claim right where her when where im wife dey when be the landlady of the house because if your brother na the landlord your wife na landlady na dem get house you na visitor most family interference dey break homes sake of say both the man the woman the brothers and the sisters they no know their position for the family They no know where dem belong for the family we dey make am clear from beginning as you dey marry understand your position say you na the man of the house your first lady na stand with you and nobody as long as say na your first lady nobody wey dey come that house wen go put her down the only thing wey she owe them na to respect each and every one of them wey go come the house but nobody get right to talk her down but she owe everybody the duty to respect each and every one of them as they come the house and you as the man na the position when you place your wife na people go also place am and you as the wife the position where you place your husband na there your relatives go also place am for you well now we just do introduction this morning by next week we go go deep into the matter in case you wan reach us number you go take reach us na zero eight zero 686 99339 080 686 99339. My people, now here I go draw the curtain for today. They say a word is enough for the wise. Till next week, we go still chook mouth for this very topic. Until then, my name still remains Sandra, aka Salutona. Bye bye. D Productions. Music with a heartbeat. Please subscribe.